So treat yourself to that something special.
nshuti zacu rero muteze amatwi ijwi ry'amerika mwabonye imana ikingura ubu ngubu rero radiyo ijwi ry'amerika itangiye ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda ariko nduzi dusa n'abatangiranye n'akabazo ka tekinike gatoya mureke rero duhere ku makuru amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na thomas kamirindi ubwo ngubwo nduzi barimo babyirukankamo mu kanya baraza kubitegura duhere rero mu burundi mu burundi abantu batatu baraye baguye mu myigaragambyo i bujumbura abantu bose hamwe bamaze gupfira muri iyo midugararo imaze hafi ibyumweru bibiri bazwi neza ni cumi na batatu ariko hari abaharanira uburenganzira bwa muntu bamwe na bamwe bemeza ko abantu bose bamaze gupfa ari cumi na barindwi hagati aho hari amajwi atangiye kuzamuka asaba ko amatora y'umukuru w'igihugu yigizwayo ni nka perezida w'inama y'ubutegetsi y'afurika yunze ubumwe dr nkosazana dlamini zuma uvuga ko uko ibintu bimeze ubu bitatuma amatora aba mu burundi urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho icc mu magambo ahinnye y'icyongereza ruratangaza ko urubanza rwa laurent gbagbo ruzatangira mu mizi yarwo ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa cumi na kumwe gutaha gbagbo aregwa ibyaha byibasiye inyokomuntu byabaye mu ntambara yakurikiye amatora ya perezida wa cote d'ivoire guhera mu kwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi kugera atawe muri yombi mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na rimwe gbagbo yashyikirijwe icc mu kwezi kwa cumi na kumwe muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu bwongereza abaturage ejo biriwe mu matora y'inteko ishinga amategeko nshya amajwi aramenyekana neza neza uyu munsi ariko ibipimo bya mbere na mbere byabaye amatora akirangira byerekanye ko hari mu ijoro byerekanye ko ishyaka rya minisitiri w'intebe david cameron ishyaka rero parti conservateur riza ku isonga ahubwo ndetse ko ryari hafi cyane no kubona ubwiganze busesuye ababisesengura baremeza ko david cameron afite amahirwe menshi yo kongera kuba minisitiri w'intebe indi manda y'imyaka itanu ibyo rero bavugaga mbere y'uko ishyaka ry'abatravayisite parti travayisite rya ed miliband ryari kumutsinda byasubiwemo rero abaturage bafashe ibindi byemezo mu byo david cameron yiyamamaje avuga ko azakora harimo ko azakoresha itora rya kamarampaka referendum kugira ngo abaturage bemeze niba igihugu cyabo kizaguma cyangwa se kizava mu muryango w'uburayi bwunze ubumwe ubwongereza ni igihugu cya gatanu mu bihugu bikize bya mbere ku isi yose muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika sena ya leta zunze ubumwe za amerika yaraye yemeje n'amajwi mirongo cyenda n'umunani kuri rimwe gusa itegeko itegeko riha rero inteko ishinga amategeko ububasha bwo guha umugisha cyangwa kwanga amasezerano mpuzamahanga kuri gahunda ya nukiliyeri ya irani kugira ngo iryo tegeko ariko rirangire burundu rizagomba kwemezwa nanone n'umutwe w'abadepite mu cyumweru gitaha niko abantu bakeka ko rero inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite uzaterana kugira ngo wige kuri iryo tegeko perezida obama nawe yatangaje ko azarishyiraho umukono niriramuka ryemejwe burundu na congress inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika imishyikirano na irani izasubukurwa kuwa kabiri utaha i vienne muri autriche iyo mishyikirano igomba kurangira habonetse amasezerano ya burundu ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi gutaha murazi rero ko muri iyo mishyikirano irani iganira n'uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu bitandatu by'ibihangange ari by'ubwongereza ubushinwa ubufaransa ubudage uburusiya na leta zunze ubumwe za amerika acmi ni ukuvuga al qaida yo mu kigobe cya perse yaraye itangaje ko umwe mu bayobozi bayo bo hejuru witwa nasser bin ali al ansi yishwe n'indege z'intambara za leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi gushize mu mujyi wa mukala muri yemen nasser al ansi yapfanye n'umuhungu we w'imfura n'abandi bantu batanu b'ibyegera bye niwe wari waratangaje ko akmi yagabye igitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu cumi na babiri ku kinyamakuru charlie hebdo i paris mu bufaransa mu kwezi kwa mbere gushize minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry yaraye ageze mu murwa mukuru w'ubufaransa aho agomba kubonanira na bagenzi be ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bitandatu bigize umuryango w'ubutwererane mu kigobe cy'abarabu ibyo bihugu ni arabiya saudite oman kuwait bahrain emira arab uni na qatar barategurira hamwe inama abakuru b'ibi bihugu bazagirana na perezida obama ku wa gatatu mu cyumweru gitaha hano i washington no ku wa kane i camp david baraganira kandi no ku kibazo cya irani irani irimo yongera ububasha n'ingufu cyane mu karere k'uburasirazuba bwo hagati cyane cyane muri yemen bakeka ko irani ari iri inyuma y'inyeshyamba z'abahuti bahiritse ubutegetsi bwa perezida mansur hadi muri yemen perezida mansur hadi ubungubu uri mu buhungiro iriyade muri arabiya saudite mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ari kumwe na mugenzi we wa arabiya saudite adel al jubeir eje iriyade mbere yo kujya i paris john kerry nawe yatangaje ko leta zunze ubumwe za amerika ihangayikishijwe cyane bikomeye n'ibikorwa bya irani mu burasirazuba bwo hagati mbere yo kugaruka washington arabanza aganira na mugenzi w'ubufaransa laurent fabius ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza
urakoze tomase ku makuru uhejeje kudushikiriza mu burundi abantu barabandanya gusiga ubuzima mu myerekano yo kwiyamiriza umugambi wa perezida pierre nkurunziza wo kwitoza mu kindi kiringo iyi nkuru twayiteguriwe na desire hatuhimana ari i bujumbura imyiyerekano iriko iraba mu burundi yahinduye ishusho kuri uno wa kane aho hari umuntu yaturiwe hakoreshejwe ipine y'imodokari arasharatokombera muri komine nyakabiga uwo muntu yagirizwa ko yoba ari imbonerakure yatuririwe hepfo ya kaminuza y'uburundi ku ibarabara ry'icumi muri nyakabiga ya gatatu abatunga urutoke bakaba bari mu myerekano ariko ababa kuri iryo barabara nta n'umwe yemera kugira icyo ashikirije ku gutinya ko yohava bibazwa mu butungane leta y'uburundi iserukiwe n'abashikiranganji bane yishikiye ahabereye iryo bara ibintu vyaheruka mu burundi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu edward nduwimana umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu akamenyesha ko ari ibara ku burundi kubona umuntu afaturiwe akaba yanahojeje ababuriye ababo mu myiyerekano ibiro twashaka ku izina rya leta ubwambe na mbere kwifatikanya n'umuryango n'abandi bashobora kuba ariko babura muri mwene ubu buryo tubabwira kurema ariko cyane cyane dusaba abarundi mu bihe mwene bigoye mu bihe bikomeye niho abantu bagenda kurushirizaho gufatana mu nda tubasaba gufatana mu nda kugira ngo ntihagire utwagwa n'ishavu ntihagire uwitwazwa icanye kiriya bafatane mu nda hanyuma twizere yuko ibizoza bikarangira abarundi tukabana neza hanyuma no kuri bugaheza bukamenyekana ariko dusabe yuko abantu bariko barakora mwene ibi yuko bobihagarika ibi ntacyo bisa bisana n'ivyo twumvise bahamagariye bakiriye abanywanyi babo n'ababayoboka ibiratandukanye by'ukuri n'imyerekano bavuga birababaje cyane biteye ubwoba ku buryo twibaza yuko aho umuntu aturirwa mwene uku murabona namwe yuko biteye umubabaro mwinshi cyane pacifique nini nahazwe umwe mu barongoye amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike yatumye ko iyo myerekano iri irabera mu burundi aratera ibyatsi abakoze ubwo bwicanyi akamenyesha yuko mu gihe abantu boza baricwa abandi bakoma amashyi icyo biyemeje cyo bakiriko kirabananira
abantu bose baba bakoze icyo kintu abantu baba bagandaguye uwo muntu ntabwo bari kumwe na twebwe ibyo bintu ntaho bihuriye n'ibyo twemera mu mashyirahamwe aharanira agatera kazina muntu umunsi tutazaba tugishobora kubaho ubuzima bw'umuntu umunsi umuntu azoshobora kwicwa abantu bakarorera bakabikomera amashyi umunsi kwica umuntu kizoba ari ikintu gisanzwe niwo munsi twese tuzoba twananiwe ibi byose turiko turakora nta na kimwe bizoba bikimaze hamwe byoshika ko guheza ubuzima bw'umuntu ataco bizoba bikitubwiye
aho naho ni muri komine kinama aho abantu babiri baheje gupfa batewe grenade abanyagihugu b'aho hantu bakaba bari bashavuye cyane na cyane cyane bashavurira igisirikare kuko ngo baraswa kirorera bamurashe abasirikare babona amaso ku yandi banse gukora icyo akazi bajejwe urumva tuba bagigese abavuze ati abanyagihugu nimba mubona ko ata nguvu mufise zo guhangana izo mbonerakure batureke twebwe tuyipambanire n'izo mbonerakure ukwihorahorana kwaciye kwibonekeza aho imbonerakure yagirijwe ko yari mu gitero cyo mu kinama yafatiwe muri komine nyakabiga ku ibabara rya gatandatu irakubitwa ihakwa kwicwa iyo abasirikare bataharenguka inzu yabo bagirizwa ko ari imbonerakure yabomowe abapolisi n'abasirikare ariho bari bakaba bayisanzemwo amabendera ya CNDD-FDD ibirato n'impunzu z'igisoda be n'amakarata karangamuntu atujuje kuri uno wa kane rero ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge rikaba rimenyesha ko abantu cumi na batatu bakomeretse batatu nabo baritaba imana desiratunga imana bujumbura ijwi ry'amerika tukivuga kandi kuri myerekano mugenzi wacu tabita mukamusoni yaragendeye mu makaritiye y'ubujumbura arimwo nyakabiga aho iyo myerekano yaranzwe n'ubwicanyi tumutega amatwi
aho ni muri komine nyakabiga imbere y'umutaga kuri uyu wa kane aho umuntu yarayejeje guturirwa n'abagira imyerekano yongera yicishwa amabuye abo barira n'abafise impuhwe badatahura ibiriko biraba uwo yafashwe yari kumwe n'abandi babiri bobo bashoboye gukira uyu ni umwe muri abo twe gusa tuba tuje kuraba aho iyo sayiti iri cyo kimwe n'iyo mu kamenge batubwiye yuko hari iyo iyo ngaha mu nyakabiga n'iyo mu kamenge twodugije zitatu uyu mupfasoni yari aho imbere y'uko iryo bararigwa hari abantu babasanze muri kiya kinogo bicaye baca barababaza rero icyo cyabatumye muri kiya kinongo ujyanye n'ijya shanti ngo niyo yabatumye kubera twe dufite nimero z'ujyanye n'ishanti tuba turababaza nimero zabo mutubwire nimero zabo za telefone barazitubwiye tugiye kuri abo dusanzwe bidahugije nicyo tuba aricyo tuhamagara babajene bababaze icyo bazanye muri kiya kinogo bari batatu umwe yagiye umwe ntituzi aho yayirukiye ntibatubwiye aho bavuye ibara ntiryaguye mu nyakabiga gusa urwaruka rw'imbonerakure ruri kumwe n'abapolisi bateye grenade ku muhingamo wo kuri uyu wa kane muri karitsiye ya cibitoke mu bariko baragira imyerekano umuntu umwe yaciye yitaba imana ubwo nyene aho ni mu gihe mu gitondo muri iyo karitsiye nyene hari hitavye imana abantu babiri bivuye ku igrenade zitatu zatewe n'imbonerakure n'amasasu yarashwe n'izo mbonerakure nyene uwo muntu baraje mu twari kumwe amashasi ryo mu mutwe twari kumwe gutyo uwo muofisiye turabwira murase nguje umuofisiye aciye amanika amaboko arabonye arashe nyamuhungu aca yiruka amanuka muri karitsiye ya kinindo kwibarabara bita iry'abashinwa imodoka itembereza imikate yaturiwe n'abagira imyerekano kuko bavuga ko badashaka umuntu akora abandi bariko baharanira iteka ry'igihugu muri karitsiye gasekebuye naho umushikiranganji w'amagara y'abantu yabujijwe kurengana aho yari agiye ku kazi mu gitondo aca arubaha amategeko asubira inyuma abatunganije imyerekano imyerekano bo basaba abagira imyerekano kudakoresha inguvu ariko ngo nimbonerakure cyo kimwe n'abapolisi bagerageze kureka gukoresha ibigwanisho vyica Gabriel Rufyiri aserukira amashirahamwe yishinze kugwanya ikiringo ca gatatu ca president nkuru nziza nukuri turasagasagiye abantu bose bariko barakora ivyo bintu ntihagire umuntu n'umwe yosubira kuko twebwe ibintu vyo guturira nukuri ntituri muri vyo kandi twarabishikirije mugabo kandi turasavye abapolisi bareke gukorana n'imbonerakure ko baguma babivuga cyane ko ivyo bintu biriko birakogwa turumva hategwa amagrenade turasavye turasavye turasavye bumve ko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa ibujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya kuvuga ku myerekano ivugwa mu burundi hamwe n'ingaruka ishobora kugira agaton rwasa arongoye urundi ruhande rw'umugambwe fnr avuga ko ubwicanyi hamwe n'ubugizi bwa nabi buri muri iyo myerekano bushobora gutuma amatora ataba nk'uko yateguwe reka tumutega amatwi mu kiganiro yaduhaye atangura atubwira ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe uko byifashe ni uko hariho kudadaza kubandanya nkuru nziza yishimikije ingendo novuga yuko atari igishinga ntahe abandanya yemeza ko abwirizwa kwitoza binyuranije n'ibwirizwa shingiro bikanyuranya n'amasezerano ya arusha ku rundi ruhande naho abatemera icyo kiringo cya gatatu no guhonyango kw'amasezerano yarusha nabo bakabandanya imyerekano ariko kimwe gusa ni uko biriko birahinduka ubu bigaragara yuko ububisha bwiyongera ko imbonerakure zambaye impuzu z'igipolisi cyangwa za gisirikare zitera amagrenade mu bariko bari mu myiyerekano zikabarasa uburyo nk'uyu munsi honyine amatwi asumira ngo zoba zishe abantu bashika ku munani mwavuze ikibazo cy'amatora ikibazo cy'ikiringo gatatu mwaramusa amakuru avuga ko sentare y'igihugu jejwe ibwirizwa shingiro yemeje amakuru avuga ko perezida Pierre Nkurunziza afite uburenganzira bwo kwitoza mbega mu mugambi wanyu iyo sentare murayihinyuza twebwe tubona ko ari amanyanga yakozwe kuko kugira ngo iyo sentare yiturwe ubwa mbere na mbere ni uko nkurunziza ari kuba yatanze kandidatire yiwe ni ikayanka siko byabaye rero cyabaye igihushane bagiyeyo n'uyu munsi n'uyu munota sinibaza ko arahashikana yo kandidatire yiwe ni ukuvuga yuko ari inzira batoye yo kugira ngo bemeze seni y'uko nkuru nziza ashobora kwitura urumva ayo ni amanyanga nk'ayandi ntacyo bishobora gufasha igihugu ntibishobora no kudufasha gutera imbere muri demokarasi hanze nabwo uraruzi urabizi yuko urashobora kugaya urubanza naho utubugaye intahe urubanza ruba baciye abarundi batari bake uretse na twebwe n'abandi benshi bararugaya cyane rwose muzokunguruza kugira ngo amana kibi nta yungururizo iyo sentare igira kuko kumbure nuwo kunguruje iyo kunguruje mu yindi sentare yitwa ko ari sentare yagomba gucira imanza abantu bakomakomeye iyo nayo uwo mukuru w'igihugu wacu yarase kuyishyiraho kuko arazi yuko abo bakomakomeye aribo bantu ba mbere barenga amategeko gusumba abandi hasigaye iminsi mikeyi ngo ikiringo cyo kwiyandikisha kubaza kwitoza ku giti cy'imigambo yabo canke urunani rwabo mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mbega icyo gikorwa mwarakiranguye mugambwe wanyu canke mu runani murimo ntacyo turaharangura ariko turiko turagerageza kimwe gusa nuko tubona yuko urabye amategeko ukuntu yanditse tubona semi hari ibindi bintu kizana by'amananiza kuko rero nka poliki irasaba abantu kandi ahantu hamwe hamwe batazoronka bivanye n'umutekano muke uhari ibyo rero urumva rero biteye impungenge kuko mu gihe itegeko rigenga amatora rivuga yuko uzana ibyabona bishika ku majana abiri ku karorero ibyo byari bihagije ni urutonde gusa wandika ariko semi ica isaba ibindi bipapuro harimo ibyo ubwiza kuja kurondera mu butegetsi ibyo rero turibaza ko bishobora gucereza rero ibintu n'ikindi nacyo ni uko ntawo kwirengagiza yuko no muri iyo minsi seni nayo niba yaratanze harimo iminsi ibiro bitugurura iminsi ya gatandatu n'iminsi ya mungu ibyo biro bya leta nta n'amwe biba byuguruye urumva yuko muri rusange harimo imitego myinshi muri uru rugendo turimo muribaza ko seni yoba ifite umugambi wo kunaniza imigambi itavuga rumwe na leta irabishoboye nyine none erega ahanini yoyo abo muri sendedefudede bagiye hejuru bo barashima kandi barashimishwa izo nzitizi muvuze zihavuye mu mugambi wanyu murabona ko mushobora kuja mu matora nk'uko amatora ategekanijwe muri iki gihe amatora ukuntu ategekanijwe iki gihe ntibishoboka ko abantu bayajamo we nakubwiye ko imbonerakure zirwa zirica abantu zambaye igisirikare zambaye igipolisi none ayo matora umutekano wayo uzoba ucungerewe nande birakwiye yuko amatora yigizwayo abantu bakabanza bagatora umuti w'uruhagarara kugira noneho abantu bose baje mu matora imitima itekanye ndumva rero ko nta mugambi wo gushikiriza umutegetsi aza kwitoza ku giti cy'umugambi wanyu canke ku giti c'urunani mwaba murimwo muzorungika muri seni ko niko ndavyumva kumushikiriza ivyo kubikora turashobora kubikora mugabo tuguma dusaba yuko amatora yoba igihugu gitekanye koko rwasa agaton umukuru w'urundi ruhande rw'umugambwe fnl murakoze cane gose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe hasigaye umunsi umwe ngo ikiringo cahawe abatetsi bashaka kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ngo bashikirize umurwiseni ibisabwa mbega ibintu vyifashe gute abamaze kwiyandikisha ni bangahe reka dutega amatwi umuvugizi wa seni umushirantahe prosper ntahurwamiye nta barazana amadosiye ariko hari abaciye ku biro bya seni guhitana impapuro zimwe zimwe buzuza turindiriye ko amadosiye yabo bayazana ariko gushika ubu turiko turavugana nta dosiye turakenda abanyamigambwe eka abategetsi benshi bafise umugambi wo kwiyandikisha muri seni kugira ngo baze bahiganwe bavuga ko mubasaba ibintu vy'urunaniza birimwo amasinyature amajana abiri mu gihe kandi mu burundi hatari umutekano muri iki gihe ivyo ni ibintu mushobora guhindura kugira ngo muborohereze benisigira amategeko izo bisabwa biri mu itegeko rigenga amatora niko bitegekanijwe mu gihe mutubona abantu baje kwiyandikisha vyogenda gute mwokongereza ico kiringo ntibishoboka ko abantu bataza kwiyandikisha hari amakuru yatangajwe avuga ko umukuru w'ishyirahamwe rya afurika yoba yatangaje avuga ko muri iki gihe mu burundi hari uruhagarara n'ingwano amatora adakwiye kuba muri seni ayo majambo yatangajwe n'umukuru w'ishyirahamwe rya afurika mu yakira gute babyumvise nk'abandi ni icyiyumviro yatanze ariko nibaza yuko inzego zizejwe umutekano mu bundi ariho ziri biba bice zibitubwira murashaka kutubwira mukatwibutsa abantu biyandikishije mu matora y'abashingamateka bangana iki imigambwe yandikishije ingana iki ni imigambwe cumi abigenga zitatu n'inani umenga zitatu sinabizi neza ku mutwe ariko umenga nizo nimba nihenze hari abanyapolitike bo mu Burundi nabo nyene bariko baratera kamo bavuga ko amatora atoba muri iki gihe at- atamutekano hari mu Burundi naho tuzi ko hariho ishirahamwe ry'abasenyeri ryari ryateye akamo impande zose ngo zije mu matora y'abashingamateka azoba nk'uko bitegekanijwe genekerezo ya mirongo ine na gatandatu y'ukwezi kwa gatanu twe tuguma dutegura amatora mu ntumbero yo kubahiriza ibiringo byategekanijwe homwe hogira itaduka gituma bitaba tuzagaragara hamwe n'abandi ariko ubu naco sindabivuga Prosper eh, Ntahorwamiye murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe abahinga banonoseye ibibazo vya politiki bavuga ko ivyabaye mu Burundi mu mwaka wa bibiri na cumi aho imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yanse kuja mu matora y'umukuru w'igihugu ngo bishobora gushika n'ubu nyamara ngo igihushane nuko abatavuga rumwe na leta bariko bakoresha ubundi buryo bushasha bwo kugira imyiyerekano reka dutega amatwi christophe muhire umuhinga yanonosoye ibibazo vya politiki bwa mbere twabanza kwibutsa wenda abatwumva ni uko bwaba atari ubwa mbere ishyaka riri ku butegetsi ryiyamamaje abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakikuramo nko mu matora y'ubushize hari habaye amatora yo mu mitumba bavuga ko habayeho kwiba amajwi barangije banga kujya mu matora y'umukuru w'igihugu ntibyabujije ko ayo matora aba noneho tugiye kuri ibi bibazo biriho ubu ngubu mu burundi haragaragara ko mu by'ukuri nkuru nziza arakunzwe n'abaturage nubwo harimo kutumvikana ku buryo itegeko nshinga n'amasezerano ya rusha yanditse ariko byanze bikunze birumvikana ko nubwo amatora yaba mu mucyo nkuru nziza yabatsinda Bo hari donc senariyo nk'eshatu zishobora kuba senariyo ya mbere amatora ashobora kuba senariyo ya kabiri ni uko nkuru nziza ari bukore uko ashoboye abamurwanya bakururire mu mu mishyikirano n'abakururira mu mishyikirano bakemera araba batsinze ku buryo amatora barayasubika nkuru nziza akomeze kuba perezida senariyo ya gatatu rero ishoboka ni uko hari ushobora kuza nk'uko imico yo muri kiriya gihugu imeze akaba yakora kudeta muri kiriya gihugu izo nizo senariyo eshatu mbona zishoboka muri iki gihe turimo uvuze ko atari ubwa mbere ibibazo nk'ibi biba mu burundi no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi byarabaye iyo ugenekereje ubona itandukaniro riri hagati y'icyo gihe n'ubu ngubu ryaba ririye Eh, iki gihe ni uko eh, abarwanya inkuru nziza bize ubundi buryo bushyashya icya mbere ni uko inkuru nziza asa n'aho yakoze kudeta y'iteko nshinga ubu ni ukuvuga ngo n'abakurikiza amategeko mu burundi ntacyo bashingiraho kuko kuva yaremeje ko kandidatire yiwe izabaho buriya igihe azaba yayitanze bizaba bigaragaje ko yakoze kudeta amategeko nta shingiro azaba agifite noneho ikindi bitandukaniyeho ni uko noneho abamurwanya nubwo ari bake ni igisobanuye ko uretse kuba eh, amategeko yanditse mu buryo budasobanutse akaba nkuru nziza yarabirenzeho mu mu buryo eh, byari byanditse eh, ubu ngubu noneho bize uburyo bwo kujya mu mihanda uburyo bwo kujya mu mihanda nabwo buragaragara ko abo batwara mu mihanda ni bande ni abana bato ni ba bandi ishuri ryananiye abadafite akazi ni abantu bato abenshi majorite ni abantu batoya abo batoya nabo iyo bagereranyije na popirasiyo y'uburundi hafi miliyoni icumi zirenga usanga ari minorite mu by'ukuri irimo mu mihanda uravuga ngo abantu bari mu mihanda ubu ngubu ni bakeya ugereranije n'abantu bashobora kuba bashyigikiye perezida nkurunziza cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi cndd fdd ariko nanone hari ikindi kibazo cy'igitutu ah, guverinoma ya nkurunziza ik- ikomeje kotswa cyane cyane n'amahanga ibihugu nka leta zunze ubumwe za amerika ibihugu byo ku mugabane w'uburayi Ah, uyu munsi ah, perezida wa komisiyo ihoraho y'umuryango wa afurika yunze ubumwe nkosazana zuma yavuze ko mu gihugu cy'u burundi amatora adashobora kuba kubera ikibazo cy'umutekano muke uri muri icyo gihugu icyo gitutu cyo ubona hari icyo gishobora guhindura ku cyemezo nkuru nziza yafata cyangwa se ishyaka rye keretse abantu badasobanukiwe n'ayo mahanga ziriya kominike bashyira ku ku karubanda akenshi ziba zitandukanye n'ibibera ankulise byanze bikunze buriya sendede na nkuru nziza bafite ankulise ibintu bitavugwa mu bunyegero ibintu bitavugwa mu itangazamakuru byanze bikunze icyemezo nka kiriya gikomeye nka kiriya cyo guhonyora amategeko ntabwo bagikora badafite ibihugu muri ayo mu- mu- muri ayo mahanga nyine wavugaga bisobanuye iki bisobanuye ko ibyo bakora byose ntabwo ari ubwa mbere za kudeta twumva umuntu yakoze kudeta akajya ku butegetsi amahanga akamwamagana akamwamagana ariko nyuma y'amezi atandatu nyuma y'umwaka ugasanga yicaranye ku meza asangira za champagne n'abo baperezida b'ibihugu b'ibihangange ariyo mpamvu ngewe mbona ko ibirimo bivugwa mu matangazo y'amahanga ntacyo bivuze igifite icyo kivuze cyane ubu ngubu ni uburyo abarundi bari bubyitwaremo christopher muhire umuhanga muri politike mpuzamahanga ndagushimiye cyane kuri aka kanya uduhaye ku ijwi ry'amerika Eh, murakoze cyane namwe uhaze aricegera c'umukuru wa sentare y'igihugu ijejwe ibwirizwa shingiro yarahungiye mu rwanda mugenzi wacu asumita kaboyi aratubwira ivyo atangaza muri iki gihe ni mpagaritse siliveri wari visi perezida w'urukiko rushinzwe kurengera ubusugire bw'itegeko nshinga mu burundi yahungiye mu rwanda akaba amaze icyumweru nyuma y'icyumweru ahamaze yahaye ikiganiro itangazamakuru yari muri hoteli imwe ikorera hano mu mujyi wa kigali yagarutse gato ku mpamvu yatumye ahunga ngo amaze kwanga gushyira umukono ku ngingo yemerera perezida pierre nkurunziza kwiyamamariza indi manda uyu mutegetsi yabwiye abanyamakuru ko ibirimo kubera mu burundi ubu ntaho bihuriye n'amoko hariho abananiwe baratinyira ubuzima bwabo baravuga ati nta kundi reka dukize agatwe twemere gusinya ko uwo mukuru w'igihugu ntaduhitane icyo kirenga kironke twese n'abaye muri abo ni umunsi naciye ninjira mu muco bita kwinyegeza nta kibazo cy'ubwoko kiri mu- muri iki kibazo ikibazo bareshi nta kibazo cy'ubwoko na buke- na gatoya kirimo kuko nagenda babwira ikintu kimwe imbere y'uko bihinduka abo twari kumwe bari abahutu gusa genda umututsi ariko bari abahutu gusa ni ukuvuga ko hari abatutsi bari bashyigikiye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ariko genda umututsi ari kumwe n'abandi bahutu badashyigikiye ikiringo cya gatatu n'abari n'abariko barigaragambya uno munsi biya- biya- biyamirije icyo kiringo ntibazo bahende na gatoyi si abatutsi gusa harimo abahutu benshi mu minsi ishize byari byavuze ko uyu muyobozi yaba yaratse ubuhungiro muri ambasade y'amerika mu rwanda ibi nabyo yagize icyo abivugaho ngishikana naciye menya ko mu rwanda umuntu wese yinjiye avuga ko ari impunzi aba aronse ubuhunzi ni ukuvuga ko kuja muri hcr nshobora kuba naragiye cyangwa ntaragenda kuja gusaba ubuhungira ahandi navyo biri mu burenganzira bwanje mu mategeko mpuzamakungu mugabo kuva nshitse ngaha nitwa impunzi kandi mu mategeko y'u rwanda nimba ntihenze niko bambwiye yuko ucinjira ukavuga ko usabye ubuhungiro ucuba impunzi rero ubuhungiro ushobora kubusaba ahandi aho ariho hose n'aha harimo nimagaritse siliveri yanavuze ku bitwa imbonerakure bakomeje gushyirwa mu majwi ko aribo baba bari inyuma y'ibibera mu burundi yanagize n'icyo avuga ku makuru amaze iminsi avugwa ko mu mvururu zirimo kubera mu gihugu cy'u burundi haba harimo abarwanyi bo muri fdr n'abantu ba- bitwara nka mirise y'u- y'umuganga uri ku butegetsi bariya bafise ibigwanisho bakora ibyo bashatse byose badahanwa bamaze no kurengera inzego nk'igipolisi naho nyine naho ciko- citwara nkazo bara- basa- baragitegeka nagenda ko akarorero ko umunsi mpunga eh, nagize amayeri yose ashoboka ngashobora gushikira umupaka umupolisi ndamweretse iby'indanga yara- wewe yaragize ati umuntu n'umu- ni umutegetsi aravuga aragomba kunyugururira mbona kwezi arambwira ngo kugurura turaguca umutwe numva ndahonye mpagaze imbere yabo hama ndabona nti bimwe bahora bavuga umuntu atibonera noneho ngenda avyibonereko niho naca mfata ingingo yo kugonga bariyeri ni ukuvuga ko imbonerakure ari abantu eh, si si umuhari w- bahora bavuga ngo umuhari w'umugambwe si umuhari w'umugambwe ni n'abagwanyi icyo ntokora ni uko nokwemeza ko nabiboneye ariko amakuru ari bujumbura nasize ni uko bavuga ko babafata cyane mu ma- baje kugora bari muri za manifestation hari n'abo berekana kuri televiziyo mugabo icyo ntari bwemeze ndi mu barundi benshi ba- bi- ba- bi- bikeka kandi bibaza ko ari byo ariko sinoja nkaho ngo mbese ngo hari uwo nabonye
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye umunsi w'igakenga tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na thomas kamirindi mwakoze kudutega amatwi mu kanya kandi mushobora kubandanya mukurikirana ikiganiro giha ijambo abanywanyi bacu ntimutangwe kandi ku mugoroba turabashikiriza ibiganiro vy'iradiyo ijwi ry'amerika mu kurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
mwaramutse neza inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ikaze mu kiganiro murisanga uyu munsi mwagiteguriwe nanjye edi rwema ikiganiro cya none turibanda ku bibera mu gihugu cy'u Burundi ikaze mu kiganiro murisanga
Twavuye kure twavuye kure amahoro twayaronse tuyanyotewe
turasabye turatakanye tugira ubumana ayo mahoro i burundi natosekare ereka bene mama ahari amahoro umuhodo uramwahobu tuyabumbatire ntidusubize igihugu mu ihumbi amani tunataka amani fikiria sana kabla ya kutenda kabla ya kusema maneno ya kuchoma ni tisho kwa amani Tumetoka mbali, tumepata shida, sasa wananchi kusema ukweli tuna nafuu.
twaomba wanasiasa msiturudishe kwenye hali ya shida ewe mungu wetu tusaidie ili nchi yetu iwe na amani
dushaka amahoro abo tubahitanywe n'ikiza turacabaririra ninde yosadukiza ibyabaye byarabaye ninasubire gucanamwo hiyelene hiyelene abarundi dukeneye amahoro
nayacutweze tuyabungabunge kuko niyo nkingi y'iterambere Amani. Tunataka amani. Amani wene wacu Barundi. Tufuka mbele usenge, tusabe Imana yo mu ijuru. Imitima yacu mu burundi urukiko rurinda itegeko nshinga kuri uyu wa kabiri rwemeje ko perezida pierre nkurunziza itegeko nshinga ry'igihugu rimwemerera kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu kuva ishyaka cndfdd riri ku butegetsi ryakwemeza perezida nkurunziza nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu abadashyigikiye ubutegetsi n'abo muri sosiyete sivile bahise bahamagaza abayoboke babo kujya mu mihanda bakamagana icyo cyemezo urwo rukiko rwafashe icyo cyemezo umunsi umwe gusa uwari umuyobozi warwo wungirije siliveri nimpagaritse ahungiye mu gihugu cy'igituranyi cy'u rwanda mbere y'uko ahunga yari yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp ko abagize urwo rukiko bokejwe igitutu n'abayobozi muri leta ngo bafate umwanzuro ubereye ishyaka riri ku butegetsi sendedefudede kugira ngo petero nkurunziza yongere yiyamamarize umwanya w'umukuru w'igihugu navuganye na perezida w'urwo rukiko rurinda itegeko nshinga mu burundi bwana charles ndagizimana ntangira mubaza icyo bahereyeho kugira ngo bafate icyemezo cy'uko perezida nziza itegeko nshinga rimwemerera kongera kwiyamamaza
urakoze cyane ubundi nk'uko amategeko abivuga sentare ntisigura ingingo zayo abacamanza ntibafite uburenganzira bwo gutegura ingingo z'urubanza rwubakiye kuko urwo rubanza nyine ubwabwo ruba rufite rusiguye rufite imbo zisigura igituma nyine bashyire kuri urwo rubanza ariko icyo nshobora kubabwira ni uko nyine sentare yasabwe gusoma gutanga insiguro iha ingingo ya mirongo icyenda na gatandatu n'ingingo y'amajana abiri na kabiri by'ibwirizwa shingiro sentare yari imaze gusuzuma izo ngingo yasanze iyi ngingo ya mirongo icyenda na gatandatu ivuga ko umukuru w'igihugu yitoza ibiringo bitarenga bibiri atorwa n'abanyagihugu sentare gusanga kandi ingingo y'amajana atatu na kabiri nayo yavuga ibijyanye n'ikindi kiringo bitandukanye n'ibyo biringo bivugwa mu ngingo ya mirongo icyenda na gatandatu nayo ivuga ko yatowe atowe n'inama nshingamateka iri kumwe n'inama nkenguzamateka zikoranye mu byo bita kongere sentare yasanze ibyo biringo bidashobora gusa ikiringo kivugwa mu ngingo y'amajana atatu na kabiri ari ikiringo cyihariye ikiringo cyiza kidasanzwe kidashobora kwitiranywa n'ibiringo bivugwa mu ngingo ya mirongo icyenda na gatandatu aho ikibazo kiri abantu baheraho cyane ni ibijyanye n'amasezerano ya arusha murebye ayo masezerano mukareba n'ibyo itegeko nshinga ivuga mwebwe mubona akwiriye kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ibyo ni byo mu gihe twari ko turiga urwo rubanza twaragarutse ku mategeko ya shingiro ryifashishije abakoze shingiro bifashishije kugira ngo bashobore gukora iryo shingiro muri ayo rero haza ubwa mbere amasezerano yarusha turabye amasezerano yarusha muri urwo rubanza turavuga yuko twasanze amasezerano yarusha uko avuga yatanga ikiringo ibiringo bibiri bitarengwa ariko tugiye kuraba uwabanditse shingiro ntibanditse neza ibyo masezerano yarusha ntibabikuyeho neza ngo bashyire mu shingiro babishyizemo mu kubyimura ntibabyimuye neza bituma haza ingingo y'amajyatatu na kabiri hazamo igifungu gituma
Thank you.
Thank you.